ఇది news with America ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
bdf itumobiriza itubwira yuko twakora uko dushoboye tugakora imishinga ikadufasha kwinonosora kugira ngo itere inkunga urubyiruko banki twagerayo ikakubwira yuko batarakwizera neza uwo ni umwe mu rwaruka mu rwanda bavuga ko naho leta yabashyiriyeho ikigega kibafasha kwishyiriraho imirimo hakiriho ibibazo bikomeye bifatiye ku kuronka ingwate mu mabanki turavuga no ku kamaro ko kugirira abakenyezi benshi mu nama nshingamateka y'u rwanda no ku ihiganwa ry'inkino z'umuryango wa afurika y'ubuseruko ziriko zibera mu burundi ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho hari bamwe mu bakiri bato bavuga ko naho leta yabashiriyeho ikigega bdf kibafasha kwishyiriraho imirimo hakiriho amananiza ashingiye ku kubona ingwate ibi babibwiye perezida w'u rwanda paul kagame mu gihe yari mu biganiro n'ugwaruka ku mugoroba w'ejo kuw'imana inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ari kigali
muri ibyo biganiro umukuru w'u rwanda paul kagame yarayagiranye n'urubyiruko ku mugoroba wo kuri iki cyumweru cyasoje byibanze cyane ku kibazo cy'ibura ry'umurimo ku rubyiruko uru rubyiruko rwaraye ruhuye na perezida kagame muri gahunda izwi nka meet the president rwasagaga ibihumbi bibiri na magana atatu rurimo abari imbere mu gihugu n'abaturutse hanze yacyo bamwe muri uru rubyiruko bagaragarije umukuru w'u rwanda ko hari amahirwe bashyiriweho mu rwego rwo gukora ngo biteze imbere ariko nanone ko hakiriho imbogamizi ahanini zishingiye ku kubona igishoro cyo kwihangira umurimo kugeza ubu urubyiruko rwashyiriweho ikigega cy'imari bdf kibafasha kubona inguzanyo mu gihe baba bamaze gutegura imishinga bakayigaragaza muri icyo gihe bdf bigomba kubishyurira mirongo irindwi na gatanu ku ijana ariko nabyo uko basobanuriye umukuru w'igihugu inzira binyuramo byumvikana ko bitoroshye bagasaba ko hagira icyo babikoraho bdf itumobiriza itubwira yuko twakora uko dushoboye tugakora imishinga ikadufasha kwinonosora kugira ngo itere inkunga urubyiruko ariko imbogamizi tubona irimo iyo tumaze gukora imishinga akenshi turagenda bakayisuzuma bagasanga imishinga niyo bakadusaba ko tudepoza muri banki tugakora n'imishinga yose na banki ikadusaba ibisabwa ariko byagera muri banki bikaryamayo ntubone igisubizo ugasubira kuri bdf ati ubwo byakosohotse banki zaguha igisubizo banki twagerayo ikakubwira yuko batarakwizera neza hari abandi bari gukorana turagira ngo icyo kintu bdf ijye inadufasha umushinga ugeze muri banki idushyigikire ikorane nabo murakoze iki kibazo perezida paul kagame yasabye bwana emmanuel hategeka umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb kuvugana n'abakuriye ikigega bdf bakagikura mu nzira
yasabye kuko ubundi koko nk'uko abivuga bdf bahagarikiraga gutanga garanti the 75 noneho rwiyemezamirimo yabona the 25 of his own agakomeza gukurikirana umushinga we na banki But we're going to make sure that BDF can actually follow through.
You, you take note of that problem and see how we...
Yes, sir.
urubyiruko rwahuye na perezida kagame rurimo rwabashije kugira icyo rukora muri gahunda yo kwihangira imirimo mu nzego zitandukanye barimo kandi abakozi ba leta n'abandi bamwe mu babashije kugira icyo bigezaho bahaye ibitekerezo umukuru w'igihugu paul kagame biganisha ku gufasha bagenzi babo batarabona icyo gukora banamusaba kubatera ingabo mu bitugu muri uwo mugambi nubwo twahera ku mafaranga igihumbi buri rubyiruko rugatanga amafaranga igihumbi ku kwezi ni amafaranga make ashoboka ngerageje gukora imibare nkoreye kuri ya 60% nagejeje kuri 84 billion ku mwaka umuntu yatanze amafaranga igihumbi yonyine noneho ya mafaranga akajya gufasha bdf n'abandi badufasha kugira ngo tuve muri rwa rwego rwo kutaba employed so nyakubahwa perezida rero ndashaka kubasaba that is an idea to be considered yes nashaka ko mumfasha tukatangiza iyo campaign oya tukabanza tukabibara neza aho yego tukabibara tukabishyira tukareba icyo bidusaba kugeza ubu imibare igaragaza ko urubyiruko rugize mirongo irindwi by'abaturage batuye u rwanda imibare itangwa na minisiteri y'urubyiruko kandi igaragaza ko abasaga ibihumbi ijana na makumyabiri n'umunani basoza amashuri buri mwaka indi mibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare nayo ivuga ko mu rubyiruko abadafite icyo gukora mirongo itatu na batanu ku ijana barangije amashuri yisumbuye mu gihe abandi makumyabiri na barindwi ku ijana nabo badafite akazi barangije amashuri makuru na za kaminuza muri ibi biganiro kandi perezida kagame yasabye urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge anasaba kutarebera bagenzi babo babikoresha kuko byangiza ubuzima ni mu gihe nanone ubushakashatsi bwakozwe n'icyahoze ari minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bwagaragaje ko mirongo itanu na babiri ku ijana bari mu myaka kuva kuri cumi n'ine kugeza mirongo itatu n'itanu bari bafashe ku biyobyabwenge byibura rimwe mu buzima ubwo bushakashatsi bugaragaza ko barindwi ku ijana muri bo babaye imbata z'inzoga batanu ku ijana uburozi bw'itabi buzwi nka nikotine bwabagize imbata abandi babiri ku ijana urumogi rw'abagize imbata ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mubandanya gukurikirana ibiganiro tubafitiye kuri iyi saa kuri radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda kandi kuba inama nshingamateka y'igihugu igwiriyemo abakenyezi benshi hari abasanga byaragize akamaro mu rwego rwo gutora amategeko akingira umukenyezi hari abakenyezi bemeza ko kugira bagenzi babo benshi mu nama nshingamateka eh, byabafashije kwisununura mu buzima bwabo ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboyi abagore bari mirongo itanu n'umwe kuri mirongo inani bagize inteko ishinga amategeko hari bamwe basanga iyo ari intambwe ikomeye u rwanda rwateye mu rwego rw'amahanga ariko hari n'abemeza ko ubu bwiganze bw'abagore bwanagize impinduka mu mibereho isanzwe y'umugore abagore bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko hari amategeko yagiye atorwa n'inteko icyuye igihe yari yiganjemo abagore benshi bigahindura imibereho y'umugore ingero abagore batanga n'itegeko ryo kuzungura iri tegeko ryahawe uburenganzira bungana umwana w'umukobwa na musaza musaza we ubu buringanire bwaje hagati y'umugore n'umugabo ndetse n'umwana w'umukobwa ku mutungo byatumye abagore benshi bahindura imibereho yabo aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika ubu nyine ni ukumva iwanjye mu rugo k'umutungo ngo usangiye n'umugabo nkumva ko dufite uburenganzira bungana mu rugo nyine ko atandenganya nibyo byamariye mu rugo iyo bajya nko kureba nk'abana nko mu mashuri ntabwo barondora barafata abakobwa abahungu bose bariga nta kibazo ubu n'umugore afite agaciro ntawe ugikubitirwa ubusa ntawe ukirenganwa umugore ari kubaha umugabo n'umugabo akubaha umugore watugeranye ko wari ubayeho mu rugo n'ubu ngubu nyine uvuga uti ijambo ryahawe abagore abagore nk'ubu akenshi njewe ku rwanje ruhande nahoraga ndakubitwa buri gihe ariko kubera ko leta y'ubumwe yasizeho uburinganire ubu singikubitwa mbanye n'umugabo neza nubwo u rwanda rukomeje kuza ku isonga mu bihugu bifite ubwiganze bw'abagore mu nteko hari bamwe mu bagore cyane cyane abatuye icyaro kugeza ubu bataramenya uburenganzira bwabo bakaba bakiboshywe n'imibereho yabo ya buri munsi mfite kuba nagiye mu kiraka noneho nagisohora mu rugo induru zikanaba no gukubitwa bikaza nyine hari igihe nka guca hari igihe ukiko ugataha bwije bitewe n'umukimbo runaka ufite ubwo wagera mu rugo imiserero zikanaza gusa umugore udakubitwa wamubona avugisha ukuri baracyakubitwa inaha abagore udakubitwa uri muzi gusa wabona umuntu udakubitwa murabyemera bakabakubita none wakora iki nta mugabo uticahiraga urugo rw'ariko barabakubitaga barabakubitaga rata bakakora bonyine bakababaza n'amafaranga none si uwanje ntaha nkubitaga ariko abatoya harimo abanyangeso umugore akirirwa ari gucincuriraho umugabo akabimuza kurya ibyo yahaje tom murisa impuguke mu by'amategeko akaba n'umwarimu wa kaminuza wavuga ko kugira umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko bigira impinduka mu miryango yabo ndetse n'umuryango mugari muri rusange murisa avuga ko hari ihame ihame ririho rivuga ko iyo umugore umuhaye ubushobozi uba ukijije umuryango muri rusange ariko nanone uyu munyamategeko akemeza ko ubwinshi bw'abagore mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda bikwiriye kujyana n'ibisubizo bikigera ku mugore wo mu cyaro ukirushywa n'ubuzima kugira ngo wa mugore uri mu cyaro ha hantu u rutsiro kure cyane kugira ngo wa mugore wo mu nteko agire icyo amufasha kugira ngo bwa buzima bwa wa mugore buhinduke biramusaba yuko nahaguruke ajye ahantu muri za koperative z'abagore ahamara umwanya mu gihe ka kazi k'inteko kadahari utagira inteko irimo imanuka kujya kubaza abaturage icyo barimo batekereza no ku mategeko ariho atari ukujya kubabaza turi umushinga w'itegeko murawutekereza w'iki kwa kundi komisiyo zigira ingendo niba ari intumwa ya rubanda akaba ari wa mudamu ugiye guhagarira ugiye guhagarira wa mudamu wo mu isoko ugiye guhagarara wa mudamu ufite agataro ugiye guhagarara wa mudamu urimo urwana n'ubuzima umugabo yataye birasaba rero wa mudepite kuzava kuzava hano mu nteko muri iyi nteko kuvuga ngo ufite umubare mwinshi ibyo ngibyo tukanabishimirwa ariko ntibigire ingaruka ku buzima bw'umugore ntacyo bizaba bivuze cyane mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe umubare w'abagore wari mirongo itandatu na bane ku ijana ni ukuvuga abadepite mirongo itanu n'umwe b'abagore kuri makumyabiri n'icyenda b'abagabo ikigaragara ni uko no mu bakandida bariho ubu barimo kwiyamamaza hirya no hino mu gihugu abagore bakiri benshi mu bakandida magana atanu makumyabiri n'umwe bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora abagera kuri magana atatu makumyabiri na batandatu ni abagore asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi ho abamenyereza amenyereza b'imigwi y'abarundi iri muri rya higanwa ry'inkino z'umuryango wa afurika buseruko ziriko zibera mu burundi kuva uh, ku munsi w'imana no kuvuga ejo baridoga ko iryo higanwa ritatunganijwe ritunganijwe nabi abamaze guhiganwa bavuga ko imirwi yo mu bindi bihugu yasanze abakinyi bafise imyaka myinshi ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu evariste nziko banyanka abamaze kwidogera iryo higanwa rihuza ibihugu vyo mu karere ku ruhande rw'uburundi n'abamenyereza n'abakinyi b'imigwi ya volleyball na netball bavuga ko badafashwe nk'abakinyi baje bava mu bihugu bibanyi bavuga ko baja mu myimenyerezo n'amaguru masa bavuye mu miryango iwabo mu gihe abananotsi baje bava hanze bobo bashikiye hamwe kandi batwagwa n'amamodokari kuri ivyo hiyongera ko ukutubahiriza amategeko agenga inkino mu gace kavuga imyaka abananotsi bategerezwa ko baba bafise ni itarenga mirongo ibiri n'umwe ariko mu bavuye hanze harimwo bafise imyaka myinshi evariste ntakarutimana ni umumenyereza w'umugwi serukiragihugu w'uburundi muri netball inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa tanzania yabwiye ijwi ry'amerika icatumye umugwi amenyereza utsindwa bwa mbere bwobwo mwabonye turi mu kibuga twakinye n'abantu badusumba twege twahawe itegeko y'uko duseregisiona abakinyi bafite imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'umwe kandi nk'uko mwabibonye twakinishije urwaruka rukiri ruto cyane ariko urabona yuko umugwi wa tanzania bo bazanye novuga ni nk'ababyeyi mu bisanzwe icyo cyatumye ubwa mbere dutsindwa icya kabiri cyatumye turushwa n'uko umugwi ntiwateguwe neza kuko hariho nk'abakinnyi bava ruguru bamaze indwi zibiri ngaho usanga bava mu mihana bamwe ugasanga bava mu kanyosha abandi mu gatumba abandi mu gatunguru gushika kuri antrenema ugasanga biragoranye rimwe na rimwe baranasiba ugasanga ntibikunze umva tutari hamwe abakinnyi ngo babe hamwe ntibikunda kugira ngo dushe kuronka intsinzi icyo cyatumye dutsindwa uno munsi ivy'uko hari abamenyereza bidoga ko imyaka itubahirijwe muri izo nkino Laurent Nzeyimana umuyobozi w'igisata c'inkino zo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganje bw'imico kama n'inkino yagize ico abivuga ko aremeza ko ivyo vyabaye yabwiye ijwi rya Amerika igituma babiretse uko nivyo nawe ngiye kuko mu myaka batangana imyaka ariko ntibyavye twebwe twebwe twabonye tubisaba kugira ngo amategeko ngendewako ya zino nkino tuyige tuyanonosore mugabo usanga ntibihuye n'intumbero yo mu karere aho bavuga yuko dutokomera n'umuntu n'umwe kugira ngo baze muri zino nkino rero twabyumvikanye twebwe ntibashaka kubona dutsinzwe kubera ko twakishije guharuka babakiri bato twebwe dubicigwa mugabo bati rero bamenye yuko amategeko y'inkino ari ikintu ngombwa kugira ngo hakine abanganya ari imyaka ari urugero kugira ngo ntagire urusha uwundi mugabo twebwe igikomeye si ugutsinda ni uguhura tukaganira tukamenyana ngira ngo mu civugo cy'umwaka ni kwinjira mwizina muri muryango wa Afrika y'Ubuseruko biciye mu nkino no gukomeza amahoro uwo mutegetsi wo mu bushikiranganje bw'imico kama inkino avuga ko muri kazoza hazogira igikozwe ibizotuma hadasubira kubaho abidoga twifuza yuko ko kwicara mu manama akaba menshi yo gutegura zino nkino kugira ngo duce hirya no hino amategeko azigenga kandi turabe yuko koko izi nkino kuvuga bwa mbere tuzitegura ni ibisanzwe ko haba ututagenda neza kugira ngo mwiza kuza bibere icigwa ikindi gihugu tutobona z'iyo nkino hanyuma babigire neza kurusha hanyuma natwe biduhemo ikigwa nyamukuru inyuma y'inkino za volleyball na netball ku ruhande rw'abigeme hamwe na karate ku ruhande rw'abasore zabaye kuri uyu w'imana kuri uno wa mbere habaye mu ntara gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi urukino rw'umupira w'amaguru umugwi nserukiragihugu wa tanzania w'abigeme watsinze umugwi nserukiragihugu w'u Burundi ibitsindo indwi kuri kimwe bujumbura evariste nziko banyanka ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
bandanya kumviriza radiyo ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu ndwi iheze intumwa uh, zo muhuza mu biganiro by'abarundi zari bujumbura ahazabonanye n'abanyepolitike bo mu migambwe itandukanye hamwe n'abategetsi bamwe bamwe baserukira ibihugu byabo mu burundi barimwo userukira leta zunze ubumwe za amerika ububirigi ubuholande hamwe n'ubumwe bwa afurika urugendo rw'izo ntumwa nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru kwari kurabira hamwe n'impande zose zegwa n'ibiganiro ukuntu iyindi nshuro y'ibiganiro yotunganywa yamara abanyepolitike bose ntibabona co kimwe ukuntu inzira y'ibiganiro yobandanya mu kanya mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiye na professeur charles nditije yigeze kuba umukuru w'umugambwe iprona kandi yigeze kuba umukuru w'urunani senared rutavuga rumwe na leta y'uburundi professeur paul nkunzimana mukuru w'icyubahiro w'umugambwe w'abakozi na demokarasi hamwe na dr innocent bano umuhinga yanonosoye ivyerekeye politike mpuzamahanga bagize ico bashikiriza ku twigoro two gusubira guhuza abarundi reka dutangurire eh, twumviriza professeur paul nkunzimana atangura avuga ico yibaza ku biganiro bihuza abarundi umuntu yihweje ibintu ukuntu byifashe muri iki gihe umuntu wese arabona yuko kuva nk'uko babivuze kuva mu myaka ya mirongo icenda harabaye uguhura kwinshi harabaye amasezerano menshi harabaye amasezerano ya kigobe kajaga harabaye amasezerano yo kuri novotel harabaye amasezerano ya ibyo bise partenariat politique harabaye amasezerano ya rusha umuntu icyo yovuga ni uko ayo masezerano yose ntiyigeze na rimwe ashika gutorera inyishu ku bibazo abarundi bafise muri iki gihe ahubwo icyabonetse ni uko gusa habaye ibintu ku kugabura ubutegetsi hanyuma hakaboneka inyishu ku bagiye muri izo nzego haba inzego za nshingamateka inzego z'amateka muri guverinoma n'ahandi n'ibiti byagenda biraboneka mu nzego zo mu mutekano ngira ngo nabo nyine bashe kuronka inyishu ku bibazo byabo ariko ibibazo abarundi bafise haba iby'umutekano haba ibyo kubaho nta kibazo na kimwe kigeze gitorerwa inyishu umuntu rero yavuga yuko amasezerano bene ayo nta nyishu na gatoyi ishobora kuboneka ku bana abanyagihugu bafise ndetse si no mu rundi gusa n'ahandi hose ngira ngo nta muntu atazi ibyabaye i rwanda amasezerano yarusha mirongo icyenda na kabiri na mirongo icyenda na gatatu icyavuyemo ni iry'abwoko ryabaye amasezerano haba muri kongo muri repubulika ya demokarasi ya kongo amasezerano menshi ya san city ya rusaka n'ahandi n'ahandi professeur charles nditije muvuga iki ku bishyikirijwe n'umushyiranahe paul nkunzimana abarundi mu bari kurata umwanya mu kurondera amasezerano abahuza baba bariko rata igihe urakoze icyo novuga ubwa mbere ni uko amasezerano yarusha yateguye igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'imigambwe nka yose yakorera mu burundi ahagarikiwe n'akarere kane ibihugu bitura n'ishamwe mpuzamakungu oni n'ishamwe muri afurika yakurikiwe n'amasezerano y'ubwakingwano kuko aho twasinye amasezerano yarusha ibihumbi bibiri abagwana ari ku bitero kimwe cyenda dezerine bari barimwo hanyuma mu nyuma barasinye amasezerano yo guhagarika intambara umwaka w'ibihumbi na gatatu mu nyuma rwasara kwiga mu mwaka w'ibihumbi na gatandatu nuvuga ko ayo masezerano yarusha yabaye umushinge yabaye inkingi ikomeye cyane yo kuzana umutekano ituze mu gihugu abarundi barabana mu mahoro ingwano irahagarara barasangira ubutegetsi barasangira ubutegetsi amoko yose bwari ubwa mbere uburundi bumara imyaka cumi atankomanzi ubutegetsi buhari bugatwara manda igahera bakiyongera cyabaye rero ikigwa isemo ikomeye cyane byatumye abarundi bazana icyizere bakagira bati kumbure ingana ko yaheze tugiye kujya ku mugambi w'iterambere rirama iterambere kuri wose ibyo abarundi nka bose barabyizigiye barabyemera baba bari ku butegetsi cyangwa abatari ku butegetsi imigambwe irakora atankomanzi inkwezi y'amarere rero yagiye kuba aho mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu petero nkuru nziza ihaga ikigo cya gatatu giteye ku biri n'ayo masezerano yarusha giteye ku biri n'ibwirizwa shingiro yakomoka ko acaduka intureka abantu barapfa abandi barangazwa imigambwe irasambugwa amaradiyo yigenga arasambugwa amashami yigenga arasambugwa abantu barenga ibihumbi amajana atanu baherera hanze ushize imbere mbere abanyepolitike abashyirahamwe n'abamaradiyo rero bica bizana induru mu gihugu amahoro arahungabana gushyika n'uno munsi ubu rero aho iyo ntureka itanguriye akarere urundi burimwo karagerageje gutunganya ibiganiro mugabo nk'uko wabivuze hamaze kuba inshuro zine z'ibiganiro mugabo ntaco ibyo biganiro byashyizeho kuko leta y'u burundi yakwega amaguru ntabyo yashaka noneho ubu rero ntibyahwanurwa ko bigiye guhuza kuko muri ukwezi kw'indwi mwarumvise ko petero nkuruza yateye igikumu ku ibwirizwa shingiro rishasha rihamba burundu amasezerano yarusha n'ibwirizwa riyakomoka ko ni ukuvuga rero uno munsi nta biganiro bigishoboka nta matora ashoboka mu gihe inkingi y'amahoro nk'iyi y'amatora adakumira yari ibyo biri bwashobora kuma ku masezerano yarusha ndabona dr innocent bano yashitse ngaha nkuko twavuze dr innocent bano yanonoseye politike mpuzamakungu nashaka mutubwire murafite ubuhinga mwanonoseye mu vyerekeye politike mpuzamakungu mushigantahe innocent bano umuti w'abarundi uhagaze hehe amasezerano bamwe bavuga ko adashoboka abandi bakavuga ko eka ata igihugu na kimwe ibiganiro nk'ivyo byigeze bivamo ikintu gipfundika amasezerano y'amahoro atuma abanyagihugu basubira guronka ituze umuti uhagaze hewe ikibazo c'uburundi bamaze imyaka myinshi mu biganiro ata kintu bashikako murakoze cyane murazi ko ibiganiro kenshi na kenshi iyo ari ibiganiro bisabwe n'amakungu ni uko ababa bari inyuma y'ibyo biganiro kenshi na kenshi usanga ari abantu bo hanze twarabonye ibyabaye muri congo mu bihumbi bibiri na kabiri reka twarabonye n'ibindi biguma biba mu bindi bihugu kenshi na kenshi usanga abantu bari inyuma y'ibiganiro bashaka ko abari abafitaniye amatasi bajya hamwe bakicarana sabo nyene usanga ari abantu bo hanze baba bafitemo inyungu niyo bavuga ati hari ibiganiro kenshi na kenshi rero ugasanga inyuma y'abo bari mu biganiro hariho imigwi imwe imwe inyuma yabo ishaka iguma kubera ifise icyo nokwita amayentere ishyira imbere yama isanga n'ibyiyumviro rimwe na rimwe usanga bitajyanye n'ibyifuzo by'abo bariko ba bariko bashaka kuja hamwe kugira batorere ibibatabahuza ibyo batumvikanye ko aribyo bita incompréhension politike muri ico gihe ku vyerekeye rero uburundi nibaza ko abarundi bafise ikibazo ikibazo ca mbere bafise ni uko abarundi hariho abantu bari inyuma yabo bashaka kubashira mu nzira badashaka bonyene kujamo abarundi nibaza ko bafise ingene bashaka ko igihugu cabo cogenda cotera imbere mugabo hakaba hariho n'abandi baca baza bati twebwe twifuza yuko ubutegetsi budashaka ko inyungu zacu zishyirwa ahabona twibaza ko ubutegetsi tutashaka dushaka gushyiraho ubutegetsi twumva ko twebwe dushobora gukontorora n'icyo kibazo cy'i burundi nibaza ko abarundi ku bwabo nk'uko twabibonye mu kayanza barafise intumbero yo kubaka igihugu cyabo mugabo hakaba hariho n'undi mugwi uri hanze uwo mugwi turabye ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyabaye kuko nta n'umwe ari ibinyegezwa twarabonye ko uburundi ibyabaye mu bihumbi cumi na gatanu byaje biva hanze aribyo twita puissance occidentale byashaka ko ubutegetsi buhinduka mu gihugu izo puissance occidentale rero iyo abarundi bafashe ingendo yabo yo kumvikana nk'uko bavyerekanye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bakerekana yuko bashoboye kubandanya babaho batunganya igihugu cabo abandi bavuga ati wapi ntiturashigwa ahubwo rero reka turabe izindi nzira kugira turabe ko burya butegetsi tubanza tubushira icyo bita rebato darehu baba imitego kugira ntibashobore gutwara neza ibihano bibandanye abandi nabo bagaca baza bakitwaza za ngingo baba bandi bafashe kubera ububasha baba bafite aribyo bita le moyen financier kugira barabe ko bashobora gutsindira abanyagihugu hagati abanyagihugu inzara irabishe kandi aribo basabye n'ibyo bihano ko bishobora kubandanya ni nacyo bituma rero je ico mbona umuti ushoboka nuko abarundi bobanza bakirekura bakabavanura nizo ni nizo ngufu zo hanze ziguma zibahendahenda zibabwira bati ni mukora ibi mukora ibi abarundi bose bakaza bavuga bati twebwe dufite imigambi yacu reka tuyereke abarundi bonyene tutariko turakorera abanyamahanga dukorera abarundi bene wacu ndabona muri aka kanya dufise undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika silvestre mwiriwe neza mwiriwe nyakwaho jewe cyo mbona mbona yuko abarundi bamaze gukerebuka abarundi barakerebutse ntibagitwarwa n'abazungu abarundi barigenga abarundi baramaze kubona kure rwose baramaze kubona ababononera amahoro abatuma amahoro mu burundi ataboneka kuko ikinyereka yuko abarundi baciye ubwenge hari ibyashatse kuba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ngira ngo abarundi bahagurutse bose bagwanya icyo cyiyumviro kibi cyagomba kononera abarundi barakigwanya kandi cyagwanije abahutu n'abatutsi bari hamwe bose nibo bagwanije ako kabi ngo ntikaboneke mu burundi none igihe baba bariko barashaka gufatanya n'abazungu nibaza yuko icyiza ari uko abarundi boshyira hamwe bakaja inama bakaja mu nama zishika bakiyumvikanira bonyene batarinze gushiramo abantu bo hanze murakoze silvestre reka duhe ijambo professeur charles nditije agira ico avuze ku ciyumviro eka n'impanuro mutanze ico novuga yuko abarundi kumvikana nivyo vyubatse uburundi nivyo vyatuye mu nzira amatati abo miryango haba mu biganiro vy'arusha aho twagendeye arusha ivyavuyemwo niko twabifashijwe n'abanyamahanga mugabo abarundi bose baremeye baraja hamwe barapfundika ijambo kandi ryarafashe igihugu kwiyunga mu myaka irenga cumi ni kuvuga rero yuko twovyikorera nibyo byatunaniye tubishoboye vyoba vyiza professeur bano innocent bano namwe mugira ico muvuze ku majambo ku mpanuro zatanzwe na silvestre eka n'ivyiyumviro yashikirije je nibaza yuko ubwa mbere wowe iterabwoba nk'umunyepolitike nka nditije ashaka ibiganiro amemutakaza aravuga ngo urumva ngo bidakunze ngo ingwano ngo urumva ingwano nibaza ko abarundi bakumviriza none baha iyindi proposition nziza projet de societe imeze gute igihe uri kuvuga ngo bigibe bikunze bikunze bidakunze neza tuzogwana ingwanishezwa kuba twamukure bikunze nibaza ko abarundi iyo mvugo atari bagikeneye ubu ahubwo byari bikwiye yuko muvuga muti twebwe ibyashyikirijwe mu kayanza byarashyikirijwe twarabonye ko leta y'uburundi yavuze yuko abanyepolitike bose aho bari hose botaha kandi iba ibemere yuko atana kimwe kizobashyikira kiretse gusa abagize uruhara bashaka kugira kudeta none akaba ari mu bagize kudeta arashobora kumva afite urwa mubwo umunyepolitike wese ari hanze kugira abanyamigambi bose babivuze tureke ibyo kugayana kuko bajya abanyepolitike bari mu burundi amategeko abibemerera ugatanga kubatuka ngo nimerekeza none bo bokwita ngo iki reka duhe ijambo professeur paul nkunzimana nawe nyene agira ico avuze ku mpanuro n'ivyiyumviro biheje gushikirizwa na silvestre duga kw'ijambo professeur ego murakoze cane ico muje kuvuga ni uko ubwa mbere hoho ingwara dufise mu burundi ubwa mbere na mbere nk'uko nabivuze ni uko mu burundi ata politike y'iwacu y'iwacu dufise kuko amapolitike yose dukoresha ni amapolitike avuye hanze ku vyerekeye na cane cane ubutunzi bw'igihugu kandi umuntu wese akaba azi yuko ubutunzi bw'igihugu niryo shimikiro y'ibintu byose niryo shingiro y'ibintu byose uburundi ku by'ukuri nibyo bavuga n'imfashanyo uburundi ntibwari bukeneye n'imfashanyo zituruka hanze
ibiganiro rero twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigiye kugarukira tukaba rero tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yatufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha uhagarariye ibi biganiro ni Edi Gwema kuri mikro mwari kumwe nanje Vide niyo ngabo tubashimire mwese kwa mwaduteze amatwi mugira umugoroba mwiza mubandanya mwumviriza ibiganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'Amerika